iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika turi igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi ry'amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diyane nahazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ubwo nzohava nemera ke mu kuzimu nanjye nicaye hejuru aca amazi munsi yanjye nanjye ndayashyira none ko atahoja kwitwarira leta kw'ayo mazi nibo bazotwitwarira
uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya bubanza avuga ko ikibazo cy'ubukene bw'amazi kivugwa muri iyo ntara gishobora gukwega ayandi matati leta itarabye neza iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko mu kanya mugume ku maradiyo yanyu hagati aho ibiganiro bihuza abarundi mu matati bafitaniye byatanguye i arusha tuza guhamagara umunyamakuru wacu ariko arabikurikirana ariko imbere y'amakuru ndabemereye avugwa ijya nino mbanze ndababwire muri make ko intambara ziri ku mugabane wa afurika zatumye haduka ikibazo gikomeye cy'abantu bata izabo hirya no hino ibyo bivugwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaha impunzi ku isi hcr ryatangaje ko icyo kibazo gitera gikomera mu gihe hari abanyagihugu bo muri sudani y'ubumanuko baharugwa mu bihumbi bariko barahungira mu bihugu bibanyi baba barok umuvugizi wa hcr amenyesha ko abarenga umuriyoni n'igice bamaze guhunga bava aho muri sudani y'ubumanuko kandi ko abarenga ibice mirongo itandatu ku ijana byabo ari abana barok avuga ko sudani y'umanuko iza mu kibanza cya gatatu mu bihugu bifise impunzi nyinshi hanze inyuma ya siriya na afghanistani abarenga ibihumbi amajana indwi bakaye bahungiye bahungiye mu gihugu kibanyi c'ubuganda umugwi ujejwe gukurikiranira hagufi ibibera muri sudani y'ubumanuko warateye ivyatsi intambara ziri muri ico gihugu uwo mugwi wongera usaba impande zigwana guhagarika ibikorwa vyose vya gisirikare uwahoze atwara uyo mugwi yahoze arongoye igihugu ca botswana festus magowe akamenyesha ko ari arajishinga n'intambara ziri muri ako karere asabira imfashanyo abanyagihugu bugarijwe n'izo ntureka agasaba kandi onu ko yorungika inteko mvamakungu zishika ku bihumbi bine yemeye kurungika aho muri sudani y'ubumanuko umushikiranganji ajeje kwivuna abansi wa leta z'ubumwe za amerika james mattis yarondeye kuri uno yararondeye kuri uno wa gatatu guhumuriza ishirahamwe ry'ibihugu vyo mu bumanuko bw'ibahari atlantique otan ku mpungenge rifise ku bijanye no kwiyemeza ko amerika ku bizobandanya ikurikiranira hagufi umutekano w'akarere ka buraya james avuga ko ishirahamwe otan ari nkingi y'imigenderanire hagati ya leta z'ubumwe za amerika n'ibihugu bicuditse vyo mu karere ka buraya ivyo yabitangarije yabanjirije mu mubonano wa mbere yagiranye n'abagenzi be bo mu ishahamwe otan i buruseli ku mugwa mukuru w'ububirigi ibihugu binywanyi vy'ishahamwe otan bibona uh, ko inama y'u- i- i- bibona inama y'i buruseli nk'uburyo bwo gusubira kwiyemeza kwa amerika ku bijanye n'umutekano w'akarere ka buraya muri make kandi muri pakistan ibisasu bitatu vyara- bibiri vyaraye biturikiye mu bibanza bitandukanye mu buraruko bushira urengero bw'igihugu bihitana abantu batandatu n'abatari bake bakomeretse abategetsi bamenyesha ko igitero cabereye ku mupaka wa pakistan na afghanistan cakozwe n'umwiyahuzi w'umukamikaze nyuma yaho abajeje umutekano bageragereje kumufata mu baguye muri ico gitero harimwo abajeje umutekano batatu n'abanyagihugu babiri umwiyahuzi wa kabiri yahavuye yicwa n'abajeje umutekano mu gihe yariko aragerageza guturitsa ibisasu yari yambaye itangazo ryasohowe n'igisirikare rimenyesha ko abo biyahuzi baje baturuka mu bihugu vya afghanistan kandi ko bari baje bagana akarere gasanzwe karimwo inyubakwa za leta n'iz'abanyagihugu umwe mu mugwi mu migwi y'abagwanyi b'abatalibani ukorera muri pakisitani usanze urwanya leta ukaba uzawemeza ko ico gitero ari wo wagikoze radiyo ijwi ry'amerika mutwumvira kuri efuperi mirongo icenda na kane n'ibice icenda na efuperi mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mugananaho mutwumvira kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwacu rwa interineti ariyo wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu komu iyarusha muciye kuri uwo murongo muratwumva
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu nuko rero tubanze tunyarukire yarusha ahejeje gutangura ibiganiro bihuza abarundi byasubiye gutangura mu gihugu ca tanzania bizomara iminsi itatu ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru wacu pierre claver niyo nkuru akora ngaho yarusha mwiriwe pierre claver niyo nkuru mwiriwe neza byane nahazo ego ibiganiro vyatanguye vyatanguye sangapi
ibiganiro byatanguye neza na neza bitevye gato mu masaha yine n'igice eh, mu masaha ya hano yarusha muri tanzania bikaba byatumwe n'uko oh, hari abashitse batevye hakaba byanatumwe kandi n'uko leta yasivye muri bino biganiro umuhuza akaba yashitse atevye akaba avuga ko yari akiri ko aravugana nabo uvuze ko leta y'u Burundi itashoboye kuhagera ni bande bandimanye politike begwa hanini n'ayo matati bari ngaho onye yarusha
umuhuza mu matatsi y'abarundi yatumenyesheje yuko umugambwe uri ku butegetsi wamaze kumubwira yuko warungitse intumwa ziri mu nzira ziriko ziraza ariko ntizirashika hano yarusha hari abaseruka imigambi itandukanye nk'umugambwe ipona urimwo uturuka micegera ca mbere c'umukuru w'igihugu harimwo nka ba leonse ngendakumana icegera c'utwara umugambwe eh, sahwanya frodebu hariho n'abavuye hanze nk'uwahozatwara uburundi petero buyoya eh, n'abahozatwara Burundi nka ba Silvestre ntibantunganya Domitiano ndayizeye hari n'abandi batari bake rero baserukira ah, baje bava no mu nani ADC nako runani Senarede eh, nka Pio ntavye hanyuma yahoze atwara ah, inama shinga mateka hariho ba Reno- ba Leonardo Nyangoma twari umugambi SNDD bamarina barampama hamwe n'abandi batari bake bamaze gushika hano mbere n'abaserukira eh, amakungu nk'ubumwe bwa buraya ah, new african ubumwe bwa afurika eh, ishami mpuzamakungu oni hamwe n'akarere ka afurika buseruko uvuze ko hariho abaje bava mu runani senared ariko ni mu gihe ejo hari amakuru ariko aracanacana ko ko hoba hatariho hataraboneka neza nimba baje kuvugana canke nimba baje kugira ico babwira mu kapa ku ruhande rwabo bisanzwe ico hari ico abo bo muri urwo runani senared boba bakikubwiyeko
nta kinini bakivuze ko ariko umunyamabanga mukuru na ni senarede eh, mushingantahe anise niyo- anise niyo nkuru oh, ejo ku mugoroba ku mugoroba w'ijoro yatumenyesheje yuko bari mu nzira bariko baraza bamaze gufata indege bava i buruseli mu bubirigi yuko ari intumwa zitari nke harimo n'utwara urwo runani eh, jean minani ko baje mu biganiro bakaba bavuze yuko ngo babonye yuko oh, umuhuza amatati y'abarundi yateye intambwe mu gutumira impande zose zegwa n'ayo matati bakaba bavuze ko baje mu biganiro rero bataje kubona n'umuhuza ubwiwe amajambo amaze kuvugwa muri make ni nk'ayahe yavuzwe na bande ubutumwa n'ubwahe buhabwa ijambo rikuru rikomeye twaronse ni iry'umuhuza mu matatu w'abarundi benjamin mukapa twamubajije eh, i- ico bazovugana muri iyi minsi itatu bazomurana ngaha i yarusha yatubwiye ko ica mbere ari uko bagiye kuvugana ingene bugarukana icuka ciza ca politike mu gihugu ingene buvugana ingorane z'ubutunzi zihari ingene bakanavugana kandi ivyerekeye imigenderanire y'uburundi n'amakungu yatosekaye hamwe n'ibihano amakungu yafatiye uburundi bakavugana kandi ku vyerekeye gutahukana impunzi twanamubajije n'ico yiyumvira canke ico avuga ko ku vye- kubona leta y'uburundi yasivye ititavye yatubwiye ko ata butumire yari yahaye eh, leta y'uburundi nyezina ko yari yatumiye imigambo itandukanye eh, ko yari yaronse akaryo ko kuvugana na n'imi- eh, n'ibice bitandukanye harimo na leta y'uburundi yuko rero atari yatanze ubutumire nyezina kuri leta y'uburundi ariko itangazo rya leta y'uburundi ku murongo wa mbere rivuga yuko leta y'uburundi yari yaronse ubutumire bw'umuhuza amatati y'abarundi urakoze cyane rwose Pierre Claver niyo nkuru tubwire abatwumviriza ko baza gusubira gukurikirana ivyo tubwira kuri iyo nkuru ya Arusha igihe c'isaha 10 imbere y'uko ikiganiro muri Sanga gitangura ubandanye ukurikiranira hagufi rero murakoze namwe
narinda bibaciriye ku masonga mu kanya abanyagihugu bo ku mutumba wa gahongere ya kabiri turi muri komune ya bubanza n'intara ya bubanza baridoga bavuga ko bafise ubukene bw'amazi meza mbere ngo atagikozwe kugira ngo bashobore kuronswa ayo mazi meza hashobora kwaduka amatati akomeye umunyamakuru wacu diane ndonse yaduteguriye inkuru ndende
aha ni ku ibombo rya rusengo bitirira domitira yo muri gahongore ya kabiri tuhasanze amabido n'indobo bitonze abana n'abakuze bazanye kuvomamwo aya mazi nubwo ari aya rusengo asa n'ayagomba gutukura kandi agashaka no gusa n'inginagina uko biri kose ntasa n'amazi akwiye gukoreshwa n'abantu ariko nubwo biri uko hari abana dusanze bariko barayanywa kandi n'abakuze baje kuyavoma batubwira ko bayakoresha byose harimo kuyatekesha no kuyanywa uyu mwana atubwira uko yumva igihe ariko arayanywa uyanyweye aranyerera anyerera urumva wari ukuntu uyanywa ukumva umenga mu muhogo ntamanuka ugaca uyacira cyane harimo ayamanuka n'ayajya gukundira kuyamira uca ukiyira ayasigara mu kanya ibyo biruko mu gihe bavuga ko atamwanya baronka wo kurinda guteka ayo mazi igihe bagomba kuyakoresha turabizi ubuzima uvuye gukora kurinda guteka amazi ko bigorana dukoresha uko nyene aba banyagihugu bavuga ko bashima kuba bafise aya mazi nubwo ari mabi kandi akaza ari make ibyo babivuga kuko igihe cici ibintu vyunyuka nayo bakayabura bikabasaba ko baja kuvoma ku mutumba wa bubanza aho bavuga ko bibasaba umwanya uri hagati y'isaha n'amasaha abiri aha bakavuga ko bibasaba kuvyuka butaraca kugira ngo bashobore kuja ku kivi bayashikanye ndayizeye filomena ni umwe mu bakenyezi bahigahongore atubwira ko kuvoma amazi bimucumukuza umwanya ubona yuko atamazi ubwira hari igihe ubanza kuvuga ati reka nge- nzinduke saa cyenda ngende gukora ndayazanye utagiye gukora uyazanye bisaba urajya saa tatu saa yine z'ijoro kubera amazi byangwa tukarara inzara nubwo hari ubukene bw'amazi kuri uyu mutumba wa gahongore abanyagihugu bavuga ko atarakwiye kuhakena kuko imiringoti itwara amazi mu yindi mitumba ica iruhande yabo aha kandi bakavuga ko ikeneye gusanurwa kuko yononekaye igihe cyo mu myaka iheze y'intambara iherutse mu gihugu uyu mukenyezi dusanze ku kivi avuga ko ariko ararima hejuru y'umuringoti umanukana amazi uyatwara ku mutumba bihana urubibe wa cona iyi tiyo iyajyana muri regidezo ajya kuri moka iyajyana muri regidezo igaca iyahereze pfa kuri moka ku mushingamateka pasikari nyabenda bobo baravoma no gukama ngo ntigere akama n'umunsi barimo bagaza gitwara twari dufise amabombo hariya ku cyuma hari bombo aha hepfo hari irindi kurya n'amitakataka yose yari amabombo aho intambara rero itereye urabona baciye bayabomagura yononywe n'intambara n'ubu ntayo dufise twebwe barakuye amazi mu kivogo bahereza mu yange kandi aha bikorwa bi rusange bakomeye bafise amagara bakiri bato baragiye kuyimba ayo mazi ariko ntayo bigeze baduha tugize ngo turabivuga ha n'ayandi ku bw'agashavu k'aba banyagihugu bavuga ko biyumvira gutobora imiringoti kugira ngo bihe ku nguvu ayo mazi ahubwo mbere bitwarana neza kuba batanayatobora abayakeneye imana zose nuko ari kure none twokwemera ko haca ngaha tutayana none base kuyabaha ku neza ubwo nzohava nemera ce mu kuzimu nanjye mnicaye hejuru aca amazi munsi yanjye nanjye ndayashaka none ko atawoja kwitwarira leta kwayo mazi nibo bazotwitwarira musitanteri wa komine bubanza francois kazoviyo avuga ko ibikorwa bigeze kure bijyanye no kuronsa amazi aba banyagihugu aha akabasaba kwihangana kugira ntibarinde kumena imiringoti abo nabo bimvira yuko utuye itiyo itiyo hariho ujya amazi abanza akagenda bashaka kubaha amazi bakongera bakayagarukana si ibintu bivuga ngo watoboye itiyo kuko uyitoboye uri kurononera abandi kuko ama- amazi yose aje igihanga aca ahaye umuntu yotoboye itiyo rero ni ukuvuga yuko yoba yononeye abantu benshi urumva uwo muntu nawe nyine bari inkozi y'ikibi tuvuga ko umuntu mbere yokora ivyo bintu twomurondera tukamuhana tubasaba ko bokwihangana bakigenza neza kuko nabo nyine turababona kandi turize yuko amazi ashobora kubashikira mu gihe kitari kirekire tumenyeshe ko ayo mazi abanyagihugu basanzwe bikora ko arayishyira hamwe regidezo bivugwa ko imiringoti ishobora kuba yaraguye ingese ari nacyo gituma ari mabi mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika urakoze diane ndonse tukiri ngaho nyene ibubanza twabwira ko ikibazo c'inzara gikomeje kuvugwa muri iyo ntara imiryango imez- imaze kumenyekana ko kugeza ino saha yugarijwe n'inzara igeze ku bihumbi bine n'amajana abiri bamwe mu bariko barafasha iyo miryango ahanini kubera amakuru bumvise ku ijwi rya amerika bahamagarira abandi bose babishoboye kubandanya bafasha silas ntukamazina aserukira imbere y'amategeko isengero ry'ababatisite mu burundi ejo yari yahishikiye kugira ngo afashe n'isengero ryiwe ari kumwe n'abaserukiye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'abo mu bushikiranganji bwo gufatana mu nda ah, twumve ico yavutse igikorwa cyo gufasha ni igikorwa c'abantu bose ayandi mashengero nayo yogira kigoro agafasha amashirahamwe nayo nyene agafasha abarundi bose bagashira inguvu hamwe kugira ngo bafashe abanyagihugu bashonje hirya no hino mu gihugu hari urukundo abantu bagashira hamwe bakegeranya ifungurwa canke cane cane nk'ubu ari igihe cirima bakegeranya imbuto birashoboka yuko abafise ingorane z'inzara bashobora kuronka imfashanyo abarundi bose twishize hamwe iryo shengero rero ry'ababatisite mu burundi ryahahuriye n'umuryango witwa evelyn zipola miburo ashimira ijwi rya amerika ko yashoboye kumenyekanisha ano makuru avugwa ku inzara iri bubanza kugira ngo bashobore kugarukira kuri iyo miryango ariko nawe nyene mu butumwa yarungikanye umuryango wiwe yahamagariye abarundi bose babishoboye kubandanya bagera ku miryango ishonje ko hariho n'abamaze gupfa kandi bakibuka yuko uwaronse uno munsi ejo ashobora kubura none muti abanyagihugu banonkejwe iyo mfashanyo bavyakira gute barashima ariko bagasaba ko bofashishwa intete z'ibigori kuko ngo arizo zonyene zishobora kubasahiriza baravye uko bubifasha wega marisanzwe ikigoye nuko barinda ngo amayoga ngo ama- ibiture vy'amayoga nakwandika ko kumuhaye icupa ntibakwandika ntibara nk'uyu ntubona kwanganaye mugabo nk'umusore nk'uyu usanga a- a- ari we banditse uyu ntagira se ntagira nyina ntagira n'aharima nk'uyu usanga ngo atazanye icupa ntibamwandika abantu bose kugeza ubu ubonye turebye iki kiza cy'uruzuba rwateye twese twari ba ntaho nikora twari dukeneye imfashanyo umugabo kubera bidakunda ntibishobora kuyironka none ntafise yizina ntazi ko banyanditse umva nosikirwa gute hoja aho umugwi bajejwe uje kwitwararika kuko niwe wobona ati ubu ni ntaho nikora koko mugabo dufate nk'umutware uwa mbere ari ntaho nikora ni umuryango wiwe amaze kuba umuryango wiwe uwundi ntashobora kumushira muri ba ntaho nikora kubera yuko ntiyaronse ikimuserukira imyange y'inzu imenywa na nyinayo ndashoboye kurara inzara mugabo ufise utuvuta wowe ukabona yuko ata nkovu ufise mugabo indani ndiko ndabunga
kuvyagirije mwumvise muri ayo majwi yuko hoba haronswa abazinanye n'abatanga ivyo bariko baratanga canke abazinanye n'abo mu ntwaro mu ntwaro abakora ijwi rya amerika ibubanza barabajije ico kibazo baragihakana bavuga ko bagenda bisunga intonde z'abashonje gusumba abandi tumira amategato hama tubandanye n'ayavugwa mu makambi
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ni mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero ayavugwa mu makambi tuyahera mu ikambi ya rusenda aho abarimu mirongo itandatu na batanu bigisha amashuri yisumbuye yakiriye abana b'abarundi bahungiye mu ikambi yo mu rusenda iri mu ntara ya kivu y'amajepfo muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo basozereye amahugurwa y'iminsi itatu bari bamazemwo iminsi yaragamije kubongerera ubumenyi mu vyo kwigisha muti none akarusho kazoba kahe muravyumva mu nkuru irambuye n'umunyamakuru wacu vedaste ngabo umuhango wo gusoza aya mahugurwa yari amaze iminsi itatu abera ku ishuri ryisumbuye rya insititi rutanga umuyobozi uhagarariye uburezi mu ishyirahamwe rya benezeri ari naryo ryateguye aya mahugurwa jean paul rubyagiza yavuze ko icyo aya mahugurwa yari agamije ko ari uguha ubushobozi abarimu kugira ngo nabo bazashobore kurera neza abana bigisha dore ko abenshi muri abo barimu bigishaga batarize ishami ry'uburezi abandi nabo bakaba baravuye mu gihugu cy'u Burundi aho gahunda yahawe yo kwigisha itandukanye n'iyo muri Kongo rero kuri ano mashuri ya ya rusenda usanga hari amashuri atari make ariko usanga abarimu bose ari nta n'umwe ufite formation pédagogique cyangwa se wigisha- wize kuri universite yigisha uburezi rero ugasanga uburyo bigisha eh, bose bigisha nyine bigenda bicumbagira ntibaba bafite n'ubumenyi mu buryo bwo kwigisha usanga umuntu wagize umwuga wundi wagize udahwanye no kwigisha ariko kubera yuko ari nta kazi kaba kari mu gihugu akaja mu bwarimu rero yaje kuba kuja ku mwarimu akaba umwarimu atazi kwigisha rero nibyo tuba tubahugurira nk'amanosiyo baba ba- nk'ibyo baba barashoboye kwiga mu mashuri yigisha kwigisha kugira ngo dushobore kubaheza ayo manosiyo abafashe kumenya gutegura kumenya ibyangombwa by'umwarimu amadokima kuba- agomba kuba afite amametode akoresha eh, ukuntu agomba gufata disipurine Bamwe mu barimu b'abarundi baba mu nkambi yo mu Rusenda nabo bari bitabiriye aya mahugurwa ku bwabo bahamya ko ubumenyi bayungukiyemo bugiye kubafasha gukora neza akazi ko kwigisha abana bubahiriza gahunda y'uburezi nk'uko iteganwa n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bigishamo Eh, ico nabonye nuko vraiment twashoboye gukarihirizwa ubwenge ku kuntu twari dusanzwe dukora mu Burundi ino twabonye ibintu byinshi tutari tunamenyereye eh, twabonye ibintu byinjiye muri gahunda by'ingene umwigisha ashobora kwigenza imbere y'abanyeshuri n'ingene ashobora gukora tukamenya n'ibintu ngene umwigisha ashobora gutegura ivyigwa vyiwiwe hama akaja kuvyigisha yabiteguye neza twabonye ingene umwigisha ashobora gukurikiza pedagogi imwe muri izo cyane cyane twabonye batwigije ko twakora irya rya pedagogi active kuko ariyo pedagogi nziza ituma umwigisha atajya imbere ngo agume avuga wenyene agahereza ijambo abanyeshuri nabo kugira ngo yumve nabo icyo bazi n'icyo bavuga kuri kijya kigwa bariko bariga ariko twarabonye mu Burundi umwigisha ashobora kuza akavuga akavuga hama yaheza agabaha ibibazo hama agaca agenda ariko ino twabonye itandukaniro ko umwigisha ari we ahereza ijambo hanini abanyeshuri hama nawe akaza kuglobaliza ivyo bavuze hama ikindi naco twabonye nuko ino twa mu Burundi twatumenye gukora ku bintu bita matrimestre ino dukorera ku masemestre ubu je nk'ubu nabonye aka- nabonye ko nzogira akarusho cyane kuko hari itandukaniro ryabayemwo ritoyi hagati y'ukuntu twigisha mu Burundi na- n'ino muri Kongo iryo tandukaniro ni irihe ushaka kuvuga se
iryo tandukaniro hari ukuntu ino usanga ici- ikintu uko twashobora kucita mu Burundi
ijwi rya amerika turi ku munsi wa kane nk'uko mubimenyereye rero turabashikiriza ibyagiye biranugwanugwa ku mbuga ngurukanabumenyi ni mu kanya isasi uno munsi rero mu byagiye cyane rwose ku mbuga ngurukanabumenyi tuza kubashikiriza ku nkuru yavuzwe ejo mu ikambi ya nakival aho mushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu yari yagendeye abarundi baba ngaho muri iyo kambi ya nakival kugira ngo bashobore kubasigurira yuko ngo botahuka twaravuganye na bamwe muri ng- bari ngaho mu ikambi ya nakival bavuga yuko batarota bageza ngo batahe tukurikire umwe aserukira abarundi bari ngaho na kiva yitwa arsene arakaza
jewe nk'userukira impunzi z'abarundi mu gihugu ca- c'ubuganda ubwa mbere ni uko uwo muzungu we tutigeze tuwushima na gato twanawiyamirije rero eh, na kivare koko yahashitse eh, nyuma ya saa sita araza aje kuvuga yuko aje gutegura ko impunzi zotaha ariko kuko bari kumwe n'abanyacubahiro baserukira eh, igihugu cy'ubuganda ngaha ndetse n'abakora mu ishyamwe mpuzamakungu itahukana impunzi hasi abo banyacubaro bashoboye kumvirizwa kuko eh, nibo baduhaye indaro nibo badu- badufashamo ibi na biriya nk'ubu turi mu buzima bw'impunzi mugabo umushikiranganji eh, ntitwashoboye ko impunzi zimwumviriza kuko ba- yaje abibutsa amagurwa barimwo yaje abibutsa ubwicanyi buri mu gihugu yaja- yaje abibutsa abo babuze abariko barishwa uno munsi naco gituma bage- bage- impunzi zaciye zerekana akababaro yuko zidashobora kumwumviriza twashikiza ijambo kuko babona ko atagaciro bifite none hari haje bangahe aho umushikiranganji yarari ab- impunzi zari zingana zite zari zaje kwitaba urwo rugendo rwiwe Eh, mu zina kivare z'abarundi kuko cyari igikorwa bumva ko kibaraba eh, zaje ku bwinshi atari umuntu yoba yaragwaye cyangwa afite ibindi bibazo bihambaye abantu bose bahuye na kivare baje kwiyamiriza umushikiranganji w'intwa yo hagati kuko ata butumwa bw'agaciro yarazaniye impunzi z'abarundi kuvuga yuko bose mu bari baje muri ico gikorwa bari abiyamiriza ijambo yaraje gushikiriza muri rusange
muri rusange impunzi zose para kwiyamiriza ijambo ryiwe kuko impunzi ni zimwe zigowamwe zahunze ibintu bimwe babona ikibazo cy'uburundi kumwe rero kuko barazi ko ata mahoro ahari nibwo butumwa bumwe impunzi z'abarundi zose zari zifite Eh, nk'umuyobozi w'impunzi z'abarundi ngaho abipfuza gutaha mu burundi bo boba bangana gute bobo hari umugambi wo ku- kubafasha gutahuka mu cifuzo cabo
ikintu twabamenyesha ni uko nk'abaserukira impunzi nta muntu aratwitura atubwira ko agomba gutaha mu gihugu ahubwo icyo tubamenyesha ni uko impunzi hano mu gihugu cy'ubuganda ziguma ziyongera kuko n'ibyegeranyo by'ishyirahamwe mpuzamakungu asr barerekana neza yuko hagati y'impunzi amajana atatu gushika ku majana atanu arizo ziyongera ku ndwi ni ukuvuga yuko ata mugambi wo gutahuka zifite ahubwo ziguma ziyongera zihunga amakuru dufise nuko bamwe bashobora kuba bahunga inzara ariko badahunga umutekano hari ibitigiri vy'abahunga inzara n'abahunga umutekano mwaba mufise oya mu bisanzwe ishyirahamwe hasere gushika ubunye ah, rifatana twebwe nk'abaserukira abarundi nta nta bitigiri dufite ngo byamaze guhunga inzara twebwe icyo tuzi ni uko bahunga umutekano muke iyo umutekano muke ahanini uba ufatiye ku- ku buzima bwabo urakoze cyane arsene arakaza inakivare nuko rero arakoze na Oriane bavuganye ejo aho umushikiranganje yaramaze kuhagera ha- none muti ivyagiye biravugwa inyuma yaho ku mbuga ngurukanye ivyari ngurukana bumenyi ivyari iki ahanini havuze ku myerekano yabaye kuko amakuru dukura ngaho na Kival aremeza ko haciye haba imyerekano bagenda baririmba nkuko bahora babikora mu kwa gatanu bariko bagira imyerekano yo kwiyamiriza ikingo ca gatatu c'umukuru w'igihugu c'u Burundi bumwe mu butumwa rero hari nk'uwo yanditse avuga ati mwabikoze neza rwose basore ndabona igikorwa mwacifashemo neza acashamo utuntu tw'udusa nk'utu two gukoma amashi uyu nawe hariho undi yaciye amusubiza atwenga ngo hahahaha ngo muzobishaka mutashoboye gutaha mu gihugu cyanyu mubandanye iyo myerekano yanyu ataho izobageza hari n'uyundi yavuze ngo iyo aza abazanye bagashigwa imbere y'ubutungane kuko bafise ibibagira abandi banditse bitwengera ngo hoho kirabaganye hari n'abashigikiye ibyo byabereye na kivala ngo komera ku rugamba uburundi buri mu minwe y'abo bakiri batonya ni uko mushobora kuba mufise byaba ibihuha canke ibinugwanugwa ngaho iwanyu mu bitumenyeshe hama tuzokwama tubabwira ico imbuga ngurukanabumenyi zibivuga ko iminsi yose ya kane mu kanya turaza gusozera ariko imbere ko dusozera tumvishe kano karirimbo k'ijwi rya amerika twarimbiwe n'umukunzi w'ijwi rya amerika yitwa jean marie niyo nkuru yaririmbye ashimira ijwi rya amerika yongera anaserura akanezero afise muri ino myaka mirongo irindwi n'itanu iradiyo imaze
ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
nuko rero ni no ngaharangira ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi ariko imbere ko dusezerana ndabibutse muri make ko ibiganiro bihuza abarundi byasubiye gutanga uruyarusha muri tanzania bizomara iminsi itatu umuhuza yavuze ko ari akaryo ko kuvugana ingene icuka ca politike cosubira kuba ciza hamwe no gutahukana impunzi yahakanye ko atari yatumiye leta ariko yoyo yatangaje ko yanse kwitaba ariko ko yari yahawe ubutumire ibyinshi muraza gusubira kubikurikirana amakuru yacu yo hanyuma igihe cy'isaha cumi na zibiri ni amakuru yibanze ku burundi igihe cy'isaha imwe n'iminota mirongo itatu amakuru avugwa ijya n'ino na cane cane muri afurika igihe cy'isaha cumi naho ni muri isanga muroranirwe mu banyu